radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye bucya ni eugenia mukankusi basuhuza bahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na aloyizi bigirimana
mwaramutse eugenie turayahera muri leta zumwe za amerika abanyetiyopiya baharurwa mu majana barakoze imyiyerekano hano i washington ku mugwa mukuru wa amerika ejo ku munsi wa kane basaba ihagarikwa ry'icyo bise ihonyabwoko ririko ribera mu ntara ya tigre mu gihugu ca etiyopiya ni mu gihe haheze umwaka leta ya etiyopiya itanguje ibitero ku muhari tplf wiyemeje guhabuza iyo ntara ibitero byahindutsemwo intambara imaze guhitana abatari bake abakoze iyo myiyerekano ni abanyetiyopiya babaha muri amerika benshi bafise imiryango yabo mu ntara ya tigre unigereranya ko izo ntambara muri tigre zimaze guhitana ibihumbi by'abantu hamwe n'ibihumbi amajana babangamiwe n'inzara umukuru w'igisirikare muri sudani ejo ku munsi wa kane yategetse irekurwa ry'abashikiranganji bane b'abasivile bari bafunzwe kuva akoze kudeta mu kwezi guheze iyi ngingo ya generale abdel fatah al burhan ije mu gihe igisirikare cavuze ko ishingwa rya leta nshasha ari ikintu cihutirwa abashikiranganji barekuwe ejo ku munsi wa kane ni hashem hasabarsul yari ajejwe ivyo gutumatumanako aligedo yari ajejwe ubushikiranganji bw'ubudandaji hamza balul yari uwo kumenyesha amakuru hamwe na yusef adamu ajejwe ugwaruka n'inkino irekugwa ry'abo bashikiranganji bane ryabaye inyuma gato generale buruhani aganiriye n'umunyamabanga mukuru wa onu antonio guteresi wari yamusabye gusubizaho intwaro mfatakibanza ya demokarasi amakuru kuri afurika kandi abantu hafi mirongo itandatu n'icenda nibo bavuzwe ko bapfiriye mu gitero cyakozwe n'abajihadiste muri nigeri ku rubibe icyo gihugu gihana na burkina faso hamwe na mari ababa muri ako gace nibo babyiganiye itorokanzo ry'amakuru y'abafaransa afp ejo ku munsi wa kane icyo gitero cyabaye ku munsi wa kabiri i adabudab agasagara kari ku birometero mirongo itanu na bitanu uva ibanibangu ni mu ntara tiraberi mu burengero bw'icyo gihugu nk'uko ayo makuru abandanya bivuga umukuru w'igisagara cya bani bangu ari mu bishwe kandi ikiziga ciwe cyaratowe nk'uko ababibonye babivuze hanze y'umugabane wa afurika ku bijyanye n'amagara y'abantu ikigo cy'ishyirahamwe rya buraya kijejwe kugenzura no kwemeza imiti cyavuze ejo ku munsi wa kane ko kigiye kwihutisha kwihweza no gusuzuma ikinini cyo kunywa cyo kuvura abanduye covid cumi n'icyenda cyakozwe n'ihinguriro ry'imiti ry'abanyamerika merck mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru ari ku cyicaro cy'icyo kigo cyitwa aem agence européenne du médicament mu gifaransa ilahe mu buholande marco cavaleri arongoye igisata kijejwe incanco muri ico kigo ntiyatanze ikirangamisi cy'aho bategekanya kwemeza ikoreshwa ry'ico kinini kizwi nka molnupiravir naho muri leta z'ubumwe za amerika ibigo fda kijeje kwemeza ibifungurwa n'imiti hamwe na cdc kijeje kugenzura no gukinga ingwara bitegekanya kuzokwemeza ikoreshwa ry'ico kinini mu mpera z'uku kwezi kw'icumi na kumwe hano muri leta z'ubumwe za amerika amerika yariyemeje gushyiraho ikigega kizofasha abamenyeshamakuru mu makungu bari mu mburano mu butungane imanza zigamije kubahoza ku bw'umwuga wabo samantha power atwara ikigo cya amerika kijejwe iterambere mu makungu usaid yabivuze ejo ku munsi wa kane avuga kandi ko ari kimwe mu isekeza amerika irimwo ryo gushyigikira demokarasi samantha power yavuze ko leta ya perezida joe biden ishyizeho icyo kigega mu ntumbero yo guhangana n'abategetsi bitwaza igikenye mu kubuza abamenyeshamakuru kuvuga ibitagenda neza
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ibitaro byigenga mu burundi byazamuye ibiciro byo kwivuza kugera kuri mirongo itatu ku ijana kuva mu bihumbi bibiri na cumi ibyo biciro ntibyari bwasubire kuduzwa aricyo gituma uko iminsi igenda niko ibikoresho nabyo nyine bitera biduka uwo ni asiteri ndayizeye arongoye ishyirahamwe ry'ibitaro byigenga mu burundi hagati aho mu ishyirahamwe semabu ryita ku barwayi bo baranenga icyo cyemezo ni ikintu kije kuvuna umurwayi mu gihe nta mikoro yari asanzwe ari make rero mu gihe bigenze uko bumva ko ari ikintu kizoza gusinzikaza umurwayi amagara yiwe akabandanya atirayononekara uwo ni sylvain abana bakize uvugije iryo shyirahamwe mu burundi kandi komisiyo y'ukuri no kunywanisha abarundi severe irahakana ibirego by'abavuga ko yitirira ibiziga by'abantu itaburura byose ko ari iby'abahutu bishwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri abadepite b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bari mu rugendo mu rwanda bagarutse ku kibazo cya paul rusesabagina uri muri gereza i kigali ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure ya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika mu burundi komisiyo y'ukuri no kunywanisha abenegihugu severe irahakana ibirego by'abavuga ko yitirira ibiziga by'abantu itaburura byose ko ari iby'abahutu bishwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri perezida wayo pierre claver ndayicariye yabigaragaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ingozi ni inkuru ya mugenzi wacu eroge wirikaneza ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya mu kiganiro hamenyesha amakuru kuri uyu wa kane ku murwa mukuru w'intara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi pierre claver ndayicariye arongoye umurwi severe yadondaguye intara uwo murwi umaze kugiramwo amatohoza na zoni karusi na gitega hagati na hagati hashira ubuseruko muramvya na mwaro hagati na hagati mu gihugu bururi makamba na rumonge mu manuko bushira uburengero muyinga na kirundo mu buraruko bushira ubuseruko no ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ibisigarira vy'abishwe mu rwimo rw'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi imaze gutorwa birenga ibihumbi mirongo ibiri nk'uko bisigurwa na ndayicariye muri izo ntara zose twakoreye ivyerekeye ibisigarira vy'abishwe twavuga yuko uyu munsi birenga ibihumbi mirongo ibiri vy'abishwe kandi ngaha adushaka mwumve ko ibinogo vyose biri mu ntara twakoreyemwo batarabitubwira byose ivyo bisigarira bitorwa amwe mu mashirahamwe nkase genocide canada yemeza ko vyitiranywa emmanuel nkunzi z'umunyamabanga waryo abwirijwe rya amerika ivyo yemeza ko yatohoje igice ca karuzi bubahutse ahantu hariya ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo vyose nivyo mu gihumbi n'amajana mirongo irindwi na kabiri kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'igihumbi n'amajana mirongo icenda na gatatu intara ya karuzi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamututsi avugwamwo twe turafise ivyemezo vyo mu ntara nk'akarorero mu kiremba ca ngozi aho uh, mu kinogo kirya gikoreramwo ababaji aho bataye abatutsi bishwe mirongo icenda na gatatu abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe hata bahabwa abahutu mu gihumbi n'amajana mirongo irindwi na kabiri umunyamategeko janvier bigirimana we yasanga umurwi sever aho kungusambura umugwi nk'uwo rero watezwa kuba umugwi urimwo impande zose umugwi abarundi bose biyumvamwo ni navyo vyari gutuma igikorwa uriko urakora gishobora kugirira akamaro abarundi mu bijanye no gusubiza hamwe womengo ni umugwi ujejwe kwerekana yuko ibintu vyose vyabaye ari ivyakorewe abahutu birazwi yuko cane cane mu myaka ya mirongo icenda na gatatu n'irindwi na kabiri hariho abatutsi bagandaguwe ahatari hake ariko uwo mugwi ntiwigera ivyo bintu ugomba eh, kubivuga ivyagirije ndayicaye arongoye severa bifitiye inyishu twebwe turi ku kivi nk'abahinga ibinogo vya vuba n'ibinogo vya mirongo indwi na kabiri na gatatu ntaco bipfana akanyuma ni ukubwira gahambaye abantu batavuga bajya abantu bishwe tuvuga abagabo abasoda abakozi ba leta mwe mukiri bato turashaka kubabwira yuko abakozi ba leta benshi mu mirongo ibiri na kabiri bari bafise abakenyezi b'abatutikazi benshi inshuti zo kuri uwo mukenyezi w'umututikazi haheze imyaka mikeya barababwira bati ba bantu banyu batawe ku ruvubu i burundi ni hato umunsi wo kwihenda tukimba ikinogo tukacita ico mirongo icenda na gatatu aricyo mirongo ibiri na kabiri abo ku mutumba aho nyene nibo baza kutubeshuza mu kurinda yabaza kubeshuza Simon Suguru umukuru w'ishyirahamwe ry'abavyeyi baburiye abana hitwa mu Kibimba mu ntara ya Gitega mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu inyuma y'urupfu rwa perezida Melchior Ndadaye yaba muhutu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu asanga umurwi Sever ukwiye kwitonda mu vy'ukora aha hari kwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi guheze ku nshuro ya kabiri leta ibuza abavyeyi n'amashirahamwe kwibuka uko bavyifuza wari kwizigirwa gusumba iyo wisunga amasezerano y'iharusha birya vyo kuzura ibisigarira byose bikitirirwa ubwoko bw'abahutu bishwe mu mirongo indwi na kabiri mu burundi bwose nabo nyene barazi ko ari amahinyu kuko wari umwaka mubi nk'iyindi myaka mibi yakurikiye kuko hapfuye abantu bo mu bwoko bwose bitagenze bene uko hava dusanga bwabaye ubundi buryo bwo kwigisha amacakubiri kubwa Pierre Claver ndayicariye icyatumye umurwi wiwe wibanda ku bwicanyi bw'indwi na kabiri gusa ni ukwanka kw'ibimenyetso bizimangana ibyabona baba abapfakazi imfubyi ababuze aboba barabikoze mbere n'ababonye bimwe bimwe mu byabaye bariko barakura benshi muri bo baramaze kwitaba imana umurwi Sever ni yabaserukiye abarundi mu masezerano ya Arusha mu bihumbi bibiri bumvikanye ko kugira ngo babone bongere basome kumwe kahise na kazoza utohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu gihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na gatanu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani uburundi busamo kamwe n'igihugu kibanyi cy'u rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu ryemeje ko cabayemo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane mu burundi ho kugeza ubu abatutsi n'abahutu baracahazana ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu mirongo irindwi na kabiri rwo kwitwa nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko ubwicanyi bwayogeje ababo mu mirongo icenda na gatatu nyabuna aribwo bwo kwitwa nyabwoko eroge buri kaneza ijwi rya amerika abadepite bagize komisiyo ishinzwe iterambere mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bari mu ruzinduko mu rwanda basura ibikorwa uyu muryango utera inkunga ariko bagarutse no ku kibazo cya paul rusesabagina iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu asumuta kaboye aba badepite basuye u rwanda nyuma y'igihe gito gishize inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'iburayi isabye leta y'u rwanda kurekura no kohereza paul rusesabagina mu bubirigi ni umwanzuro watowe ku bwiganze buri hejuru mu nama yahuje abadepite b'iyo nteko kuri uyu wa kane abagize itsinda ry'abadepite bagize komisiyo ishinzwe iterambere basuye inteko nshingamategeko y'u rwanda bagirana ibiganiro n'abagize biro y'umutwe w'abadepite mu rwanda ibiganiro by'aba bayobozi byabereye mu muhezo ariko nyuma y'ibi biganiro abagize inteko ku mpande zombi bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru uwaje uhagarariye iryo tsinda depite norbert nezeri yabajijwe icyo avuga kuri dosiye ya rusesabagina asobanura ko atari mu bari bashyigikiye iki cyemezo gusa yumvikanisha ko bafite uburenganzira bwo kuvuga uko bumva ibintu
I would say comfortable with the decision taken by the European Parliament because...
aragira ati si ibanga nababwira ko nge ntari nyuzwe n'umurongo bagenzi banjye bafashe kuri nge sinari nyuzwe n'uko twareba iki kibazo cyonyine ngo tureke ibindi bibazo twakabaye nabyo tuvugaho ni ngombwa ariko kwibutsa ko twe turi abadepite kandi twigenga mu byo tuvuga twagaragaje umurongo w'uko tubona umuntu cyane cyane mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ntabwo turi abadiporomate turi abadepite batowe bigenga ariko nanone ku rundi ruhande dukwiye kugira inzira yadufasha kumenya uburyo twakorana n'igihugu cyanyu uyu mudepite kandi yabwiye itangazamakuru ko bubaha ibyemezo by'igihugu
Have the, the, have the government, you have your...
aragira ati ni icyemezo cyanyu muri igihugu cyigenga mufite abadepite mufite guverinoma mufite inkiko zanyu ntabwo twaje kubaha amasomo gusa twaberetse uko tubona ibintu abadepite bagize komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'i burayi bari batoye umwanzuro usaba ko rusesabagina yarekurwa agacyurwa mu bubirigi abo badepite bakavuga ko bikwiye gukorwa nk'igikorwa cy'ubutabazi hatitawe ku kuba ari umwere cyangwa se ahamwe n'ibyaha perezida w'inteko ishinga amategeko y'u rwanda donatira mukabarisa yavuze ko abantu bakwiye kujya baganira mu buryo bwo kubahana murabyibuka ko nyuma ya rezorusiyo bafashe natwe twafashe indi resolisiyo nk'inteko ishinga amategeko tubabwira uko tubitekerezaho rero ndibwira ko mu biganiro tuzakomeza tugenda tugira ngira ngo ibyo byose tuzagenda bihabwa umurongo kugira ngo abantu bajye baganira mu buryo bwo kumvikana mu buryo bwo kubahana ngira ngo ibiganiro uko bizagenda bikomeza ibyo byose tuzagenda tugaragaza ko tugomba kubana mu bwubahane nyuma y'imyanzuro yatowe n'abadepite b'ubumwe bw'uburayi abadepite n'abasenateri bo mu rwanda bafatiye hamwe umwanzuro wo gusubiza iby'inteko y'ubumwe bw'uburayi yavuze ku bijyanye na paul rusesabagina ko nta cyizere ko azahabwa ubutabera inteko y'u rwanda yasabye ko uyu mwanzuro uvaho kuko udahuje n'ukuri inteko y'u rwanda yerekanye ko iyo nteko yirengagije amategeko y'u rwanda amategeko mpuzamahanga n'amasezerano anyuranye u rwanda rwasinye banongeyeho ko umwanzuro wafashwe ku rwanda ugaragaza uko kubogamira kuri rusesabagina kuko afite ubwenegihugu bwa kimwe mu bihugu by'i burayi ijwi rya amerika ryabajije umunyamategeko wo mu rugaga rw'abavoka mu rwanda utashatse ko dutangaza amazina ye uko abona ubusabe bw'imiryango mpuzamahanga ku kibazo cya rusesabagina ibyo bakoze birenze no gutanga amasomo ahubwo ni ugutanga amabwiriza u rwanda rero si umunyamuryango w'umuryango umwe bw'uburayi nk'uko barimo guha amabwiriza polonye mu rwanda ni igihugu cyigenga nta nubwo kibarirwa muri siferi ya union européenne unagereranyije n'abo baganira na african union ibyo rero ni muri ya gahunda ya mpatsa ibihugu no gusuzugura ibihugu bito cyangwa ibihugu bikennye bya afurika nkumva nta jambo bafite nta n'umwanya bafite kuko ibyo batanga si polisiyo si uko babona ibintu ahubwo ni amabwiriza bihabanye rero nuko ibihugu n'imiryango mpuzamahanga biba bikwiriye gukorana iri tsinda ry'abadepite bari mu rwanda ni abagize komisiyo ishinzwe iterambere bari mu rwanda kuva mu ntangiriro y'iki cyumweru bazanywe no kureba ibikorwa umuryango w'ubumwe bw'i burayi utera inkunga leta y'u rwanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urukiko rw'umuryango wa afurika y'uburasirazuba eac rwujuje imyaka makumyabiri rwatangirije mu burundi ibikorwa by'uku kwezi kwa cumi na kumwe Pierre Claver niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda yakurikiranye iyi nkuru itegeko ryenga sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko rivuga ko ifise inshingano zo gucungera kw'amategeko agenga uwo muryango yubahirizwa n'ibihugu bitandatu bigize akarere ka eas yashizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i bujumbura mu ntumbero yo gutanguza icesi ukwezi kwahariwe guhimbaza imyaka mirongo ibiri iheze iyo sentare ishinzwe uwuyirongoye nesori kayobera aturuka mu burundi arashimikira ku ntambamyi ihari mu gushira mu ngiro ingingo z'iyo sentare ubwa mbere nuko nkora bivuze nuko sentare cimanza ariko itacigenda gukurikira kuraba yuko urubanza rwashizwe mu ngiro ariko amasena yo mu bihugu haje guca imanza acagenda mu gihugu acagenda kuraba kuri tere yuko urubanza rwashizwe mu ngiro nuko ko ariko sentare iwacu yavuga gusa nuko iciye urubanza ibihejeje nuko ko uwatsinze niwe agaruka gusaba ati ndabasavye urubanza rwanje rushizwe mu ngiro akazoguma agaruka agaruka agaruka ariko kubera yuko iya sentare y'ibihugu utavuze mu ngiro ubuhonyanze iri tegeko iyo sentare igizwe n'abacamanza cumi n'umwe batandatu bo mu gisata ca mbere na batanu bo mu gisata c'iyungururizo barungikwa n'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango nk'uko itegeko riyigenga ribitegekanya naka na gahaze mu bwigenge bwabo nk'uko binabagugwa n'amashami yigenga kuri mikoro y'ijwi ry'amerika metre vital nshimirimana arongoye urunani forsk umwe mu bashinjwamanza baburana imanza imbere y'iyo sentare abacamanza bagenda ngo ni ubuhizi bwabo cyangwa ni ubuhinga cyangwa bagomwe kubera ibyo bamaze n'amareta barungika bakaza bakurikira inyungu z'amareta nk'ubu nk'akarorero iyo sentare isanzwe irongowe n'umurundi yasanzwe aburanira iyo leta nyine hanyuma agaca asubira kugenda akaba ariwe mucamanza mukuru kandi imanza zimwe zimwe yaburanamwo zimwe zimwe yakurikirana zitarahera yamara ubuyobozi bw'iyo sentare burahumuriza ko ata mukuru w'igihugu atera igitsure abacamanza b'iyo sentare ifise icicaro iyarusha muri tanzaniya nta nzu iri kuyaca sentare iri kuyakora kandi ikimanza zayo atamusunikano nta muntu nta gitsure ni ukuvuga ko mu iyungururizo abacamanza ni batanu bava mu bihugu bitanu byogwana ukuntu umucamanza wo mu Burundi hagira umuntu amahagarara kandi ngo urubanza gutyo ivyo ntibinashoboka ariko tuvuga uti ni vyiza ko abene gihugu bamenya sentare yabo kandi bakamenya ububasha ifise ko hari abantu bazi ko abantu bashwaniye mwibarabara aho kuja muri sentare ngaha y'intango ya rohero aca twara urubanza yarusha kugira imanza zimwe zimwe tagimuswa n'amaguru ntiziwe ziraja hariya igisata c'iyakiriro ry'imanza kimenyesha ko imanza zirenga amajana atanu arizo zimaze kwakirwa n'iyo sentare mu myaka mirongo ibiri imaze mirongo itandatu muri zo zavuye mu burundi mu gihe zirenga igice zavuye muri tanzaniya muri izo harimo iz'amashami yigenga mu burundi anenga ko zitaburanishijwe neza bitumwe no kutigenga kw'iyo sentare ni nk'ugwerekeye ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera umukuru w'igihugu petero nkurunziza hamwe n'ugwerekeye ifutwa ry'amashirahamwe atanu yigenga muri ico gihugu ku rwa mbere ingingo ya sentare yavuze ko itinjirira sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu ngingo yafashe irekurira perezida nkuru nziza kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni mu gihe ugwa kabiri rukiri mu iyungururizo umunyamategeko vitane nshimirimana atwara rimwe muri ayo mashyirahamwe yafutswe yagirizwa kuja mu migumuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyo rero urumva yuko harimwo agahaze bikerekana yuko sentare iri kirasubira inyuma kandi akunda agahombo gakomeye cyane haba ku banyagihugu haba ku mashyirahamwe haba no ku batwara ubwabo kuko uwundi munsi nabo nyine bazoshobora gukenera iyo sentare hanyuma bayiture eh, nibasanga icumbagira nabo nyine ntizoheza ngo ibatunganirize kuva kuri uyu wa kane gushika mu mpera z'uku kwezi kw'icumi na rimwe abacamanza bagize ibisata byose by'iyo sentare bazoburanya imanza bari i bujumbura ni ibikorwa byatanguriwe n'inama rukokoma ihuza abegwa n'ikibazo c'ubutungane mu karere baturuka mu bisata n'amareta agize ibihugu bitandatu vy'umuryango wa EAC arivyo Uburundi Ugwanda Tanzania Kenya Ubuganda na Sudani y'Epfo basigura ko intumbero ari ukwegereza ubutungane abanyagihugu kuko ico gikorwa co kuburanisha imanza kizoja kirarangurirwa no mu bindi bihugu bigize EAC Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ejo rwaburanishije ubujurire bw'umunyapolitiki christopher kayumba ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo aregwa ibyaha byo gusambanya umugore ku gahato eric bagira ubusa yakurikiranye urubanza umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda icyarimwe n'umushakashatsi bwana christopher kayumba yagaragaye ku ikoranabuhanga rya skype yambaye impuzankano y'iroza iranga abagororwa ari muri gereza nkuru ya nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa kigali imageragere umunyamategeko umwunganira jean bosco ntirenganya sefu we yari mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge kayumba watindanye ijambo asobanura impamvu z'ubujurire bwe yabwiye urukiko ko umucamanza ku rwego rwa mbere yafashe icyemezo kimufunga by'agateganyo hari ingingo z'amategeko yirengagije ku bushake muri izo ngingo kayumba avuga ko zimwe muri zo zijyanye n'itangwa ry'ibimenyetso mu nkiko kandi ko umucamanza yagombye kuba yararebye impamvu zose ababuranyi batanze aravuga ko ibyaha ubushinjacyaha bumurega bitabayeho ahubwo ko ikirego cyabwo gishingiye ku mpamvu za politiki ku ikubitiro kayumba yarezwe gusambanya ku gahato uwari umukozi we wo mu rugo goreti yankurije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri yarezwe kandi gushaka gusambanya ku gahato umwe mu banyeshuri yigishaga muri kaminuza mu ishuri ry'itangazamakuru fiona mutoni mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ariko icyo gushaka gusambanya umunyeshuri yigishaga urukiko rwagiteye utwatsi ruvuga ko ibyo avuga ari amagambo atagira ibimenyetso biyashyigikira urukiko rwamuketseho gusambanya ku gahato wari umukozi we wo mu rugo ruhita rutegeka gutegeka kw'abafunzwe by'agateganyo kayumba yasobanuye ko nyuma y'iminsi ibiri ashinze ishyaka riharanira demokarasi mu rwanda rpd mu mpine ibinyamakuru byegamiye kuri leta uregwa yemeje ko binaterwa inkunga na leta byahise bisohora inkuru zikubiyemo ibiregwa ari kuburana aravuga ko inkuru byamwanditseho ari nabyo ubushinjacyaha bushingiraho ikirego asobanura uburyo ikirego cye gishingiye kuri politiki kayumba yavuze ko hari abantu yita ko bakomeye atavuze amazina n'imyirondoro yabo bahuye nawe bamusaba guhamagaza itangazamakuru akitandukanya n'ishyaka yashinze akabyanga abo kayumba yabwiye urukiko ko bamuburiye ko kutitandukanya n'ishyaka rpd bizamuviramo gufungwa kandi ko nta kinkiko zizabikoraho kayumba yabwiye umucamanza ko yagereranije imikorere y'ubushinjacyaha bwa none ntaho itaniye n'iy'ubushinjacyaha bwo ku butegetsi bwa perezida juvenal habyarimana umucamanza yahise amugarura mu murongo amwibutsa ko atandukira kuko mu byo yajuririye hatarimo igereranya ry'imikorere y'ubushinjacyaha ku butegetsi buriho n'ubwo ku bwa habyarimana kayumba yavuze ko umutangabuhamya goreti yankurije umurega kumusambanya ku gahato ari umubeshyi yibaza uburyo yavuze ko yasambanijwe ku gahato mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri mu kwezi atibuka uyu mutangabuhamya mu bibazo yabajijwe harimo kumenya niba kayumba asiramuye cyangwa adasiramuye ibira byo kayumba akabitindaho agasaba urukiko kuzabisesengura rukamenya ukuri kwabyo kuko umutangabuhamya yemeza ko atibuka niba kayumba asiramuye cyangwa adasiramuye umunyamategeko ntirenganya umwunganira nawe agakemanga bikomeye icyemezo cy'umucamanza ku rwego rwa mbere gifunga by'agateganyo bwana kayumba avuga ko hatigeze hagaragazwa impapuro za muganga nka bimwe mu bimenyetso ndakuka byagaragaza ko koko kayumba yasambanije ku gahato wari umukozi we wo mu rugo avuga kandi ko mu buhamya bwe uwareze kayumba atabasha kugaragaza imiterere y'inzu avuga ko yabanagamo na kayumba ikindi uyu munyamategeko avuga ko gitangaje ni urutonde rw'abatangabuhamya avuga ko inyandiko mvugo zabo zitashyizwe muri dosiye kuko ubushinjacyaha bwasanze bashinja ururegwa agasaba ko uwo yunganira yarekurwa agakurikiranwa yidegembya nta byinshi ubushinjacyaha bwavuze mu iburanisha rya none bwavuze ko uregwa n'umwunganizi batagaragaza ko hari ingingo z'amategeko zaba zarirengagijwe mu gufata icyemezo gifunga by'agateganyo umunyapolitiki kayumba ubushinjacyaha bukomeza akomeza gushimangira ko hari abatangabuhamya bashinja Kayumba ibi byaha byo gusambanya ku gahato umuntu mukuru bugasaba ko icyemezo cy'umucamanza wa mbere gihama uko kiri agakomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi ni ku nshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kugeza mu mpera za bibiri na makumyabiri yafunzwe aregwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali nyuma yo kujurira igihano yahawe kuko avuga ko ntacyo urukiko rwagishingiyeho urukiko rwajuririwe rwategetse ko icyemezo gihama uko kiri niko kwandikira urukiko rukuru asaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo mbere gato yo gushinga ishyaka Kayumba yari yandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ibaruwa ndende ifunguye amugaragariza uruhuri rw'ibibazo byagombye gukosorwa mu nzego zigize ubuzima bw'igihugu niba ari atigeze ahabwaho igisubizo na nyuma yo gutangiza ishyaka rwangizi platform for democracy riharanira demokarasi mu Rwanda Kayumba yumvikanye kenshi anenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda ku itariki ya cumi z'uku kwezi nibwo urukiko ruzafata icyemezo gifungura cyangwa kigumisha mu munyururu bwana Christopher Kayumba eh bagira ubusaje ry'Amerika Amerika i Kigali mu Burundi guhera kuwa mbere tariki ya mbere y'uku kwezi ibitaro byigenga byose byazamuye ibiciro ku kintu cyose bakoreye umurwayi kugera kuri mirongo itatu ku ijana bavuga ko byatewe n'uko ibiciro by'ibikoresho bakenera nabyo byazamutse ku isoko mpuzamahanga mugenzi wacu Desire Hatungimana yaduteguriye inkuru irambuye guhera itariki imwe y'ukwezi kwa cumi na rimwe abisuzumisha ku muganga bazohora bariha ibihumbi umunani bahora bariha ibihumbi bitanu abaja ku baganga b'abahinga spesialiste bazohora bishura ibihumbi cumi na bitanu bahora bishura ibihumbi cumi muganga stenda yizeye arongoye ishyirahamwe ry'ibitaro byigenga amenyesha ko ikintu cyose kizokorerwa umurwayi cadugijwe ibice mirongo itatu ku ijana kiretse imiti bagurisha bafatiye uko bayiranguye byavuye ku mvo nyinshi ku byo dukoresha kugira ngo dushobore kuvura aho tubigurira hose byaraduze imvugira kabiri ni aya mahera y'amadovize tutagishobora kuronka n'ibyo twahora tugurira hanze ngo dushobore kubigura ku giciro kibayabaye hanyuma ikindi kigira gatatu ni uko kuva mu bihumbi bibiri na cumi ibyo biciro ntibyari bwasubire kuduzwa aricyo gituma uko iminsi igenda niko ibikoresho nabyo nyine bitera biduka muganga ndayizeye amenyesha ko iyo ngingo batayifashe kugira bacinyize abarwayi ariko ko bashaka kubandanya bavura neza ababitura twihebeye kuvura abarwayi kandi turazi ko bibagoye natwe uko bitugoye hamwe ho ubona iki kidusahiriza icyo twokora ku neza cyane cyane y'abarwayi muri pirive niho hari abasipesiyalisite benshi niho kandi hari n'ibikoresho bishasha kugira ngo tugumane akanovera y'ibyo dukora ibyo bintu byose tubikura hanze mu ishyirahamwe ryishinze guha ijambo abarwayi kugira bashikiriza akababakiye semabu bamenyesha bobo ko iyo ngingo ari mbi ngo ije gucinyiza abarwayi bishyikirizwa na sirive habana bakize avugira semabu aho amenyesha ko abarwayi bagiye kugira ibibazo byinshi bigerageje kubiraba ni ikintu kije kuvuna umurwayi mu gihe nta mikoro yari asanzwe ari make rero murabona ko ibitaro bya leta byari kubitsa n'ibigenda birengerwa aho abarwayi benshi bari ko birukira bagerageza mu mikoro make yabo bakajya mu bitaro by'abikorera utwabo rero mu gihe abo badugije uko kanatsinamabona ko ari nabo bafise burya bariko baratera baje imbere urabye nk'amafarumasi ibindi bintu byabo byinshi bafise urabona ko abarundi abarwayi bariko barabirukira rero mu gihe bigenze uko bumva ko ari ikintu kizoza gusinzikaza umurwayi amagara yiwe akabandanya atera yononekara sirive habana bakize amenyesha ko bagiye kwitura leta kugira iyo ngingo ihagarikwe umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muganga jean batiste nzorironka nkuze amenyesha ko iryo duzwa ry'amafaranga y'abitura ibitaro by'abigenga atavyo bari bazi mu butumwa bugufi yahaye ijwi ry'amerika amenyesha ko bagiye kuzovugana n'abarongoye ibyo bitaro kugira barabire hamwe icyatumye iyo ngingo ifatwa gifashe desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu inshuti mwarimo duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho byari bihagarariwe na edi rwema Fasili Gebehu niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.